Nu baroota ol galchuun sagalee fi afaan Oromoo caqasuu hojjettanii dhiyaadha. Vii'oo afaan Oromoo wixata haga jimaataa galgal sa'aatii lamaa hora akka akka sa'aatii sadeetti meetira baandii 25-25 fi vii'oo 24 irraa caqasuu hojjettan laayyuu jalqabna. Jarreen babaaroota wal galchuma waliin sagalee vii'oo afaan Oromoo vii'oo 24 naayil sa'aatii irraa caqasuu hojjettan. Waan dhiyootan hojjanna akka tokko deebiin isanitti himna. Taam isanitti muu jirtuun waan mudda kudhanii lamaatiif kudhanii sadiitiif isanii qopheessine taatullee irdeebine saditti muu jirra guyyaa qommii lamaaniif isanii qopheessine ansoraa lakeetinuu dhiyaadda. viiyoo afaan oromoo viiyoo 24 irraa caqasuu jirtanii waan dhiyootan isanitti himne keessaa tokko irra deebineetiin isanitti muu jirra ansoraa lakeeti waan dhiyootan isanitti himne oduun jalqabne tujubeennutti.
Duulli waraanaa dhaabatus hojiin seera eegsisuu kan xumuramu garuu hoogganoonni wuhaat murtiitti ennaa dhiyaatan qofaa jechuudhaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa dubbataniiru. Kunis guyyoota murtaa'e keessatti xumuramuu danda'a jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftu paartii badhaadhinaaf hoogganaan waajjirichaa obbo Binnaalf Andu'aalam raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan hanga ammaatti injifachuu isaa hin simanne wuhaat tooftaadhaan boodatti deebi'uu isaa ibsaa jira jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed garee fincile kan Tigraay gaarreen naannoo Tigraay keessa riphxee loltummaatti bobba'uuf dandeettii qabu ka jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee paartii biyya bulchu Uwwahaat harkaa fudhachuudhaan to'achuunis ibsamee jira. Hoogganoonni Uwwahaat garuu adda waraanaa naannoo Maqalee jiru adda addaa keessatti lolarra jiraachuu beeksisan. Hayyoonni Itoophiyaa tarkaanfiin humnaa naannoo gaanfaa Afrikaa keessaa sabatiinsi akka hin jiraanne godha sodaa jedhu qabaachuu isaanii ibsaa jiru. Malli quunnamtee adda citee waan jiruuf hojjettoonni gargaarsaaf sabaa himaaleen gama seenuun murtaa'aa waan ta'eef jecha lola gama maraan geggeeffamu mirkaneessuun hin danda'amne jechuun rooyitars gabaaseera. Waraanni yuunaayitid isteetsi gaanfaa afrikaa keessaa kan baane ibsamee jira. Pireezidaanti Tiraampiif ministiriin ittisaa yeroo fi kallattii kennaniin humnoonni yuunaayitid isteetsiif waaltaa ajajaa afrikaa deebisuun gaanfaa afrikaa keessa ni buufatu jechuudhaan ajajaan waraanaa yuunaayitid isteetsi kan waaltaa ajajaa afrikaa. Jeneraal Steefan Taawunsan beeksisaniiru. Lakkoobsi humnoota keenyaa ka Soomaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu. Kanaaf hojiin keenyaaf murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhan. Hidhata alqaayidaa kan qabu Alshabaab irra dhiibbaa kaa'uuf michoota keenya gaanfaa Afrikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteetsi gaanfaa Afrikaa fi Soomaaliyaa keessatti cicha qabdu itti fuftii jedhan. innaa barbaachisetti yoomiyyuu taanaan naannoo kam keessattiyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul'ifnee jirra jedhaniiru kunis hin jijjiiramne jedhanii tarkaanfiin kun dhiisanii ba'uuf tattaaffii keenya addaan kutuu utuun taane tattaaffii keenya gaanfaa afriikaa itti fufuuf tooftaa tolfame jedhaniiru. waraanni sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii ka naannoo waraanaan bututte tigraay cinatti argamurra buufachuu itti fufee jira mootummaan sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokkoyyuu. Bakka hin kennine kaartuumirraa naabaa muhaddiin gabaaseeraa jaallannee dhiyeessa.
Humnootiin Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaa waliin waldaangessetti kamisa darbee seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaaf miliishota Itoophiyaan qabamee turetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa. Iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA akka ibsetti humnootiin Sudaan lafa sana too'atanii jiru.
Badaa intishaar lejeesha Suudaanii Sherik Birkat Nuureen hiya afwan araadi Suudaaniya jeesha rasmiibii leegalaaf alxasarat.
Waraanni Sudaan barkaat nooreeyin gama bahaatti bobba'ee jira iddoon kun dur kan sudaan ture amma waraanni itiyoophiyaa walitti bu'iinsa tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan baatee bila darbe milishoonni itiyoophiyaa magaalaa qadariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota shan ajjeesanii waraana sudaan hedduu ajjeesanii kaan madeessan. sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti xiinxalaan kaartuun keessa maadheeffate moyaaddeen jibril naannoo sana dhiyeenya kana daawwatee ture.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية sochii humnootiin sudaan gochaa jiran irratti biyyoonni lameen yaada kan kennan natti hin fakkaatu itoophiyaan dhimma guddaa to'achuu qabdu of harkaa waan qabduufi sudaan waliin walitti bu'uu hin feetuu jedhan sudaan baqattoota itoophiyaa kanneen wal waraansa tigraay keessaa dhiyeessan keessummeessaa jirti baqattoonni kun kuma afurtamii sadii kan caalan yoo ta'u mooraa sudaan sadii keessa buufatan dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa kuma dhibba tokko ga'uuf jira.
Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Jalamatuu ispoortii gabaabduu sanitti leenshia ispeenitti namkuuma hedduu dorgommii kiiloomeetirii 21tiif wayii jedhaniiti walti gad lakkisan namni arga tokko nafum didiriirfachuuf dorgoma atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasaallee argachuuf jedhaniitiin dorgoman. ገንዘበ ዲባባ የቱም አዋርሲተት ሪኮርዲ ሃራን ሞት ዲራን ሞ አትሌቲ ኬኛ ኪቦት ካንዲቲ ነምጩፋፍ ጃላ ጅሴትን ሪኮርዲ ሃራን ሞ ወየቲን ሞቱም ማንገላት ወሪ ሰጣኔ ቶኮ ጋፉሪ ባይጩፍትን እዩ ሪኮርዲ ሃራ አርገት ካንዲ ነምጋን ዲዳሚ ሰጋሌቲ ሪኮርዲ ነሜ ብይሳ ጀፍሪ አምሮር ገን ቶኮን ዱረት ኮፔንሄገንት ሞይ ቃሌትን ማራቶኒ ኪሎሜትሪ ዲዳሚ ቶኮ ወይተና ደቂቃ ሸንታሚ ቶርባቲ ሰከንዲ ሶዶሚ ላማት ሞይ ነሚ ሰጣኔ ለሜሶ ባይሞ ነማ ኡጋንዳቲ ነምገና ዲዳሚ አፉሪት ኪፕሊሞ ጀደን gam dorgommii namuu yookaan ammoo dubartiiti namni ganzabeet aaneetiin lammeessoo ta'e atileetii keenyaati sheela sadeessoon nama Itoophiyaati sanbare tafariiti afreessoon nama atileetii keenyaati shaneessoon nama Ameerikaati. Qamxaaniin ammoo dhaabii atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan piroototaayip akka atileetootii itti dorgomuu dandahan jaji dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomaniif ittiin dorgomne eeyyamaniif hin eeyyamne jira keessattuyyuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyamani. yabbiin kophee tana jalaani miilimeetirii afurtama caaluun malla atileetiin keenya haa tokkeessoo baakunine kophee jalii ispoonjii yabbuun isii miilimeetirii soddomii sagalii tanaan dorgome kopheen sulilleen guddoo gargaarti. Viyya afaan Oromoo jaqasuu jirtan. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Itoophiyaan karaa gargaarsaan kennan banuu baattee jennaani namkuum hedduu lol Tigraay baqate naannoo sun seenanii gargaaruun dhiba Liisa Shilaayinitti ergee calanneen nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itiyoophiyaa roobii darbe jaarmayoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif waliigalanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabuutu banamaa jedhameetu. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. dubbi himaan jaarmayaa kanaa yookaan who taariik jaasareevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
will uh, that will impact programs uh, of immunization of uh, disease control surveillance and other issues so uh, so it is really important as soon as the, the access Kun ta'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootaan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan who'n akka akeekkachiisetti vaayirasii koronaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba dhukkubsattoota kuma kudhan baatilee sadiif ka gargaaru meeshaalee wal'aansaa hatattamaa barbaachisoo erguusaa who'n beeksee jira jaasareevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa busaa fi. hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata meeshaalee kana tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan walwaraansiituun ka'in dura sagantaan nyaata addunyaa tigraay keessatti uummata miliyoona tokkoof gargaarsa nyaataa kennaa ture. dubbi himaan jaarmayicha kanaa toomsan piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hookkarri gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidha jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itiyoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'a jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu Ochaan hubachiisee jira.
Afaan Oromoo VOA 24 gurra caqasuu jirtani. Awwaannisi gannum gannaan lafa jiituu barbaada Afrikaa irra marqaane dhumuddeetii jalqabee keenyaaf Sumaalee irraan gadi duude naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetiif naannoo uummata kibbaa ga'uu danda'a jedha ministeerri qonnaa. Tarmaafuyyuu heelikooptarii suunkii yookaan immoo keemikaala biifu kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktaar Jamaaliin nu erge.
Ibsi faa'oon yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan awwaannisaa akka haaraatitti cuucii isaa yaaseetiin of qopheessaatiin hin jiru Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniititti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateetiin hin jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaallee akka ibsetti weerarri awwaannisaa kun Itoophiyaatti naannolee sadi naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiniin babal'achuu akka malu beekseetiniin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaahin Nugusee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana awwaannisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiniin barrisuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiniin jira jedhan.
በሶማሌ ክልል የሚደረገው መከላከል እጅግ አነስተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ የሚረጩት ባዮፔስታይድ ነው።
Ittisni naannoo Somaaleetti taasifamu baay'ee laafaadha. Keemikaalli isaan fayyadamanis kan peeptisaayit jedhamudha. Inni ammoo hoomaa awwaannisaa gurguddateetiniin jedhe ajjeesuu irratti laafaadha waan ta'eef salphamatti gara keenyaa as godaanan. Ammas daangaa Somaalee fi Keeniyaa irraa gama Taltalleetii fi Booranaatti hoomaan awwaannisaa galaatiniin waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko arbaa minci irratti hundeessinee. biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa awwaannisaa as deemaatiin hin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan. Obbo Balaayina Hingusee ammatti ittisa kanaaf yoo xiqqaate xiyyaaronni kudha sadi kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiniin arbaa mincirraa wiirtuu tokko dursineetiniin hojjetaatiniin jirra jedhan. Garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiniin hoomaan awwaannisaa caalmattiyyuu cuucii isaa dhiyaafachuudhaaf kan mijatuufi kan jedhan obbo Balaayina duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan.
የዝናቡ ሁኔታ አሁን እንዳልኩ የጠረፋማው የሶማሊያ ክልል ያለው ሀገራችን ክፍል haala roobaatiin naannoo gammoojjii Sumaalee waan roobaatiniin jiruuf awwaannisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu. Naannoo kibbaa hanga koonsoo arbaa mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiniin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasumas hin taane garuu dursineetiniin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan awwaannisaa bulee fi qubate. Adda baaseetiniin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayina Hengusee kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan karaa guddayyaa Itoophiyaaf Keenyaa waltiin daanda'an mooyyalatti eebbisan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimedii fi pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaataatti itti dhufe eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa ABO fi Alshabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkuma naannoo suni lafa eeggatu gaafatellee. Abawoon ammoo yoo muummeen ministeera kan jedhe tuni dogongor jedhe qalmoo daawwititti erge.
Abiyyi Ahmed ijaarsa daandii hawaasaa haga moyyaalee fi isiyolloo haga moyyaalee kiiloomeetira kuma tokko dheeratu pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameen hin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jedhu gaggeessitoonni lameen yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiyyi Ahmed. xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misraachoo guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaa keessan tokko fedhiin keessanlee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina mooyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu boordaree akka bishaan kana caccabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama jabaadhaa gamkeenyaan pirezidaant uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna jalqabbiin kun baay'ee gaariidha jabaadhaa waliin taanee gara badhaadhinaatti waliin guddanna nu jiraadhaa baay'ee gammadee jira sin arguu kootti akkaataa kanaan si wajjin dubbachuus waan guddaa waan ta'eef ulfaadhaa thank you very much.
Muummeen ministeera Abiy waan nageenyaa irratti keessumaa jiraattonni naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo ABO fi Alshabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan eeganii jiru.
My message for him today is just like the infrastructure we should work on peace and security of this area. Because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLA from this region.
Akkas jedhu muummeen ministeera Abiy wanti ani isinii dhaamu kaan akkuma daandiin kun hojjetamee akka xumuramu shora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti wanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessumaa abaa'oo fi alshabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammiilee as jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministeera Abiy Ahmediin mooyaalitti kan simatan pirezidaantii Keeniyaataanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee diinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaa akka qaban Keeniyaa fi Itoophiyaan gama diinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akkas jedhu Keeniyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'udha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri mooyyaalee gama Itoophiyaa fi ka Keeniyaa keessa jiraattan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinuu akka jedhe mooyyaaleen kun akkuma dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'u maal ta'e dargaggoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa dhufanii carraa mooyyaaleen jirurraa fayyadamoo ta'uu qabu kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadhaa jedhu Keeniyaattaan dubbatan lama irratti Keeniyaattaan kan dubbatan waa'ee nageenyaati Keeniyaattaan nageenyi bu'uura waan maraa ta'uu eeranii sagantaa muummee ministeera Abiy Ahmed turmaata isaanii Keeniyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan ABO maqaa shororkeessummaan himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroof hoogganaa qunnamtii ABO kan ta'an gaafannee turre. Akkas jedhu obbo Batteen.
Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada. Maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee egaa asmaratti wal ta'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa nagaatiin biiroo kana keessa socho'aa jira. Seera adda addaatis marii adda addaa isaanii waliin illee dabalatee godhamaa ture amma amma caaluma kanaan jira akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti bahanii kana dubbachuu akka danda'an barree kun dogoggora guddaadha akka kun.
Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministeera Abiy Ahmed boruu gara Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu dhaqanii qaama pirojektii arrabbiisanii ilaaluu jedhameetu eegama. Ingiliffaan laabsee jechaan kan beekamu pirojektiin dirdirsa bu'uuraalee misoomaa bara 1975 kan yaadame yoo ta'u galmi isaas Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa bahaa gama bu'uuraalee misoomaatiin wal qunnamsiisuudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.
Biyya afaan Oromoo caqasuun jirtan akka bulchootii paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan filannoon qophaa'uun duratti miseensotaaf itti gaafatamtooti kafaa'uu hidha jiran hidha bahu malani. Kanarratti deebii mootummaa irraa arganne Tsahaay Daamtootti Dr. Mararaa Guddinaa itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo dubbise kuna.
Ibsi koongireensii federaalaa Oromoo baase mootummaan biyya bulchaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiru irratti qophii taasisaa jira kan jedhu irratti fuulleffata. Filannoon dura garuu dhimmoonni ilaalamuu qaban jira jechuudhaan dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaan akka jedhanitti waliigalteen biyyaalessaa uumamuu danda'u qaba. Kun dhimma ijootii jedhan. Dirree siyaasaa bal'isuuf ammoo miseensonnii fi hooggantoonni paartilee morkattootaa hiikamuu qabu jechuun ibsaniiru.
Boordiin filannoos mootummaanis filannaa waan filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabatee qabachaa jiru ammoo naatti hin hiikamne. Jaaganaa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isarraa eegamu hiikuutu irra jira, hojjechuutu irra jira isa jedhu. yaadachiisuu jechuun egaa dirreen siyaasaa kun akkuma dhiphatetti jira dirree kana bal'isuu barbaachisaa inni nuti nagaadhaan dhugaadhaan filannaa kana deemsisuudhaa fi waliigalteen biyyaa hin barbaachisaa mormituunis mootummaanis waliigalee filannaa kanatti hodheebe malee filannaatti deemuudhaafis rakkoo qaba gaafa filannaas rakkoon dhufuu hin danda'a filannaa booddees immoo sagalee sabaa sana akka hin taanetti hoo'atame akka hin taanetti odeeme wallabbiin gadhee dhufuu danda'a yaa kana waliigaltee biyyaa dura uumnee filannaa nagaa filannaa dhugaa deemsisuu baannee innus nu rakkisaa kuni mootummaan yaaduutu irra jira.
Itoophiyaatti filannoo dhugaa gaggeessuun dimookiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf yoo barbaadame haalduraan xumuramuu qabus jira jechuudhaan Piroofeesar Mararaan itti dabalanii dubbatan.
Namni keenya baay'ee ni dhameera. Waajirri keenyas immoo iddoo baay'eetti iddoo lamaa tokko otoo hin taane iddoo baay'eetti cufameera. Isa kana kanas immoo hiikoo barbaachisaa jallallee filannaatti galuu duwwaa otoo hin taane wanti hiikamu baay'ee isaa jiru kana gubbaatti qaamni ilaalchisu mootummaan hojii hojjechuutu irra jira. Boordii filannoonis kana akkasumatti gargaaruutu irra jira. Filannaa filannaa duwwaa jechuun bu'aa guddaa fiduu hin danda'u. Filannaan kun nagaa fiduutu irra jira. Filannaan kun filannaa dhugaa fiduutu irra jira. Filannaan kun dimookiraasii akka dhalatu gochuu danda'uutu irra jira. Filannaan kun biyyi kun gara guddinaatti deemuu danda'uutu irra jira. Isaa kanaa filannaan kun kana waan baay'ee kana waan gurguddoo kana waggaa shantamaa ol waan keessa turre kana gara ta'utti deemsuudhaa fi waliigaltee biyyaa qabatee yoo deeme wayyaa karaa kamitti haa yaadamu isa jedhu sana yaadachiisuudhaan.
Marii mootummaan paartilee morkattoota waliin taasisaa jirus quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru Piroofeesar Mararaan.
Qooda fudhachaa jira baay'ee isaatti garuu gaa baay'ee isa nuti eenyurraa isa nuti barbaadurraa waliigaltee biyyaa jennee biyyi kun gara nagaatti gara sirna dimookiraasii dhugaatti gara filannaa dhugaatti deemsuudhaa fi gaa miti baay'ee gadidhaa jechuudha. Wanti deemaa jiru quubsaan jiru. Dubbatama malee gochaan hojiirra oolaa hin jiru. Yeroo hunda galdennee waanuma akkasii dubbannee deemnaa waanuma akkasii dubbannee deemnaa. Boordii filannoonis mootummaanis hin dhawaame garuu qabatamaan waan lafarra waan lafarra jijjiiru jiru jijjiiruu wanti danda'e hin jiru. Sun immoo hiikamuu baannaan akkasuma filannaa filannaa jennee filannaan taanetti soo galle akka hin taanetti filannaa sana keessaa bahuutu dhufaa. Akkuma isin beektan kana filannaa kana duraatti jeequmsi gareen ka'uu hin danda'a. Muu nageenya sida jedhamu sirna dimookiraasii dhala inni jedhamu sana dhabuun duraatti gara duubaatti nu deebisuu jaa danda'uu fi yeroodhaanii of eeggannoo kan akka ta'utti qaama hunduu akka dhaga'u akka beekee waan barbaachisu hojjetu yaadachiisaa jirraa jechuu kun.
Komii Koongireesiin Federaalaa Oromoo kaase kanarratti hoggansa paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf hin milkoofne gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Biyya afaan Oromoo biyyoota 24 fi dirra caqasuu jirtan.
ajjeechaa lammiilee nagaa irratti godina matagal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirraa jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
misooma kan milkaa'e gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jaarmeen gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi laaboraatooriin dhaaba misooma sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumuu qopheessee jira. Daayirektarri olaanaan waajjira laaboraatoorii misoomaa addunyaa Haarii Baadar akka jedhanitti kun namni addunyaa kamiinuu keessa jiru yeroo kamittuu yaada gaarii ta'e malatti dhiyeessuu danda'udha jedhan.
Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones as well as capacity building and, and building.
Innaa sanatti laaboraatooriin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa'oo ta'aniif kaffaltii ragaa irratti hundaa'ee jira. Akkasumas dandeettii uumuuf michummaa aadaan hin baratamne uumuudhaan misooma biyya isaaniif biyya kabroo keessaaf bu'aa qixxee ta'e gumaachuu danda'u jedhan. Sagantaa misooma daldalaa uumuuf USAID'n furmaata bayii qabu horachuuf waaltaa dhuunfaa mindeessuudhaan hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Phoenix International jedhan daayirektarichi Baadar.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Dhaabi Phoenix mana nama dhuunfaatti soolaarii guyyaatti humna ibsaa hanga tokko maddisiisu galchaaf. namni sun guyyaa sanaaf gatii isaa baasuu danda'a taanaan guyyaatti saantima soddomii sadii baase haa jennu sana booda saatalaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo suwichii soolaarii ittiin qabsiisaniif dhaamsan qopheessuudhaan wal quunnamuu danda'u kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirre irraa fagoo ta'an fayyadama elektirikiif mala ajaa'ibaati jedhan kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu feenix usaid biraa investimantiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas doolaara miliyoona tokko argateera. Feenix maallaqa sana hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mala tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessinee jirra. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiinsaas hiyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudha jedhu baadar kunis bayii fakkeenyummaa kan feeniks ilaaluun ni danda'ama garuu yeroo akkaan isa barbaachisatti laaboraatoorii misooma addunyaa kan USAIDtu deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Taam isanitti muu jirtuun inni waan mudda kudhan lamaatiif kudhan sadiitiif isanii qopheessine taatullee irdeebine sanitti muu jira guyyaa qommii lamaaniif isanii qopheessine. Meetikooda taa'imee ija keessa si ilaala akka ajaa'ibaa. Meetikooda taa'imee ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Waan jarjartu fakkaata jarjariin suuta taa'ina haasa'isiisi akkasiif ta'uu danda'a akka ajaa'iba. Aduu kabbaneeffatee ifirraa deemu wayyaa hanqa soosii ni ilaala yoo si ilaalee na fayyaa akka ajaa'iba. Meedikoota taa'imee ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Meedikoo taa'imee ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Dhagahi waan ansitti himu gattaayaa fuula fudhu galuuf hin jarjariini atabannu waliin akka ajaa'iba. Maalumaaf na sodaata an argaatoo na beekta sobdeen an kaafatiini na jaaladhu dhugaanii akka ajaa'iba. xiqqoo kan taa'ime ija keessa si ilaala akka ajaa'ibaa.
Tarreetanum taphooriitiif waldachaan naga keessi nu bula sagantaa afaan amaaraatti ta'an ansora laaqeeti.